بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله فصل ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وولر أدو ذات آية فصل كن ومن غصب نمني أده مالا هري بأحد نما تقوه لزمه رده نما سني هري كان ديبسون سرك بالقلم نمني تقوه yoo horiin namarraa fudhate dhugnaan horii san isaa deebisuun isarratti dirqama وأرش نقصه كسارا والإرى إردة اللي يوتون إسرة ذركما نم يوهرين مرة فرأته هنان horii kana haga fedhe turu deebisuun isarratti dirqama waan ammallee horii kanarraa irdhate guutuun isarratti dirqama hagas qofaa miti wa ujratu mislihi kiraa fakkii horii kanaatillee itti dabaluun isarratti dirqama ujratu mislihi jechuun horiin ati nama kanarraa fudhatte kun osoo ji'a jaha ka'ati sibira taa'e kana kireeffate kiraa namatti kenne hagam jalaa argataa laata fakkeenyaaf mee konkolaataa humnaan jalaa fudhate humnaan irraa fudhate ji'a jahaan booda qabdu konkolaataa kan deebisi jennaan konkolaataan ji'a jaha dura fayyaa qaba amma waa haganas irraa irdhate jedha abbaan waan irraa irdhate san guuti garaa shageessii tolchi waan hundayyuu akka guyyaa irraa fuutee san godhi jennaan agas qofaa miti osoo konkolaataa kana silaa kiraa namatti kennite ji'a jahaan kana keessa maal jalaa argattaa jennee laalla. Maal jalaa argattaa laalla. Kiraan isaa ji'aan dhibba. Konkolaataa kana fakkaatu ji'aan qarshii dhibba shaniin kireeffamaa hin jenne dhibba shanii jahaan dhayi horii isaa kana hundaaf hin jenne. Fa'in kalafa horiin kuu yoo bade hoo? horii humnaan irraa fudhatee konkolaataan kun bade dhubate ji'a jahaan kana keessa bamanahu if qabaaf isan itti gaafatama fudhatee baasaaf bimislihi waan isa fakkaatun baasaaf konkolaataa akka isa ka maqaa isaa qabu ka ganna isaa ka kiiloomeetirii haga isaa deemu ka isaan wal midaalu madaalu ka biraa bitii kenniif jenna baminahuu itti gaafatama fudhatee qabaaf bimislihi waan isa fakkaatuun qabaaf in kaana lahu misli yoo inni fakkii qabaate konkolaataan kun fakkii qabaate yoo inni fakkiin qabne hoo fakkii dhabuun akkam fakkeenna konkolaataan kun amman bahu biyyi tana keessa hin jiru duraanuu isumatti fidate malee biyyi tana hin jiru warshaan isa baasu sulleen dhaabatee jira amman bahu ka isa fakkaatu hin jirtu. Maal jennaan fakkiin qabu yoos. Yoo inni fakkiin qabaanne konkolaataa biraa ka isaan wal madaaludha. Yoo sun hin jiraanne hoo. Ou biqiimatii qiimaa isaa baasif kenna. Konkolaataan isaa sun gatiin isaa hagam kuma kudha. Kuma kudhan kan kennu. إن لم يكن له مثلي يوم يوم قتي لالا يو فكي إن من قبل يو أني إني نمر فدت يكون فكيك أبات وان إسي فكاتا كإسي مدالا باسي لله يو أني كن أموان فكين كم نتاتي هو إيما إسي قتي إسي باسي لله إن لم يكن له مثلي فكين قبل أكثر ما كانت قتي يروجن قتين تن ألقاتي قبوتي تملال وقاسة دي دور الرافلة وقاسة دين كان كيس gatiin ol kaati ol gabbuuti tamlaal gatii irra guddu oolaan waggaa sadeen kana keessa konkolaatan bifa kana yeroon inni dhabamee irra qaalame qaalii ta'e yeroo kam yeroo kam hagam gahe kuma digdama gahe yeroo irra rakasaa hoo kuma kudhanii gad deebi'e jiddugaleessi hoo kuma kudha shan gatii tam baasa duuba jamaa keenya ardha kunoo gatiin isaa kuma kudhani guyyaan isarraa fudhadhe ammoo kuma kudha shani eegasii ammoo jidduu keessa dhabamee kuma digdama ga'e gatii kam baasa yoo jedhe gatii irra guddoo baase jenna gatii irra guddoo baase maal abbaan guyyaa inni qaalee san gurguratu mala maal jennaan aksara irra guddoo maakaanat waan gatiin meeshaa kanaa geesse bakka irra guddoo ta gatiin meeshaa kanaa geesse qiimuma san qabannee san baasse jennaan isa adamu من يوم الغصب قويا إني أدمر إلى يوم الثلاثة هذا قويا إني بدت جدوكنا قتي إلا ودعو سنبات كنا فصلينكم فصل التعاون مع الجد فصل والشفعة شفعان واجبة جركمة بالخلطة وولد بلتؤون dirqama duunal jiwaari olumaan hin argamu baaba sana keessatti mu'allifni rahimahullah waa'ee shuf'aa dubbata shuf'aa jechuun haqa namni lama ka waa walit dabalate walirraa qabu yoo namni lama waa walit dabalatee walit qabaate walit qabaate mana tokko fakkeenyaaf mana kaan namni tokkoon jara lamaanii gurguratuu barbaade namuma isaan walitti shariika isaa kana gurguratuu qaba. Yoo inni didee ani fedhuu hin danda'u jedhe malee nama biraa ka alaatti gurguree nama biraa ka inni hin beekne shariika godheetti seensisuu hin qabu. Yoo inni si seensise hoo mirga qabda diduu ati abbaan hafe kun jarri lamaa waa walii qabu. mana waliin qabdee mana kaan tokkoon jara lamaanii ka'ee nama bira gurgura qooda fi harka dhibbarraa shantama qabaame dhibbarraaf shantama ifii kaan ka'ee nama bira gurgura galgala ka namni biraa deemu sisse maal jennaan mana kana beektaa cinaa bitadhe abalurraa bitadhe dhalaa'aafonni ragaa amartuu kunoo tana ammaa eegana namni mana kana si wajjiin qabu ana akkasinna quba qabaadhu siin jedhu lakkisin hayyamu anini obboleessi kiyya saahibni kiyya eeka gurguratu tahe anumatti irraa bitata malee ka namni biraa natti seenee wal dhibnuun hin barbaadu mirga qabdaa dubbiin tantee ni qeebalam mallaqa hagam sii kenne qarshii kuma digdama naa kenne kuma digdamman kaan fuutee abbaa mana gurgure sanii kuma digdamman fuutee hunootii ta'oo jettaa. Kana ka mana bitatee kuma digdamman isaa deebiftee fi manni guutumatti kan keessa. Waa'ee shuf'aa jedhamtu siitan. Maal jedhe duuba? والشفعة شفعان واجبة جرقامة بالخلطة وولد بلتقون أرقمت دون الجوار ألما أن أرقمت أبونا نملك ألا eeginni lafa sana ta gurguratu taate anumatti irraa bitaan hin jirtu. Ollummaan shuf'aan hin argamu. Yoo feetee irraa bitteera waliigaltan rakkoo hin jirtu. Garuu dirqamaadha malee nama bira gurguruu hin danda'u jechuu hin dandeessu. Ollummaan. Yoo waliin qabaatan ammoo jechuu ni dandeessu. Fiimaa yanqasimu waan qoodamu keessa shuf'aan jirti. Duuna maalaa yanqasimu waan hin qoodamne keessa shuf'aan hin jirtu. fakkeenyaaf mana hirriibaa tokko waliin qabdansiisu. Manni hirriibaa kun akka godhanii gargar qoodan hin qabu. Suphaan qabu. Wafii kulli maa laa yunqalu waan bakkarraan sochoone keessa jirti. Min al-ardi akka lafa lafarra. Kal caqaari akka lafa lafa manatti irratti ijaaramu. Yookaan ooru'u wageedu. dhufu waan biroo wanni shufa'aan keessa jirtu waan namni sochoosee fudhatee asirraa deemuu hin danda'u. Wanni rakkoon baay'ee irratti argamtu waan gadhaabattu abadii lafa. Lafti kan namni abbaarraa dhaalee, akaakayyurraa dhaalee, ilbisirraa dhaalee deemtu lafa. Lafti umrii dheeratti. Wanni lafa gubbaa jiraatu martuu umrii gabaabaa. Kanaaf konkolaataa tokko walitti qabaatan ammaa dhuma. Sangaa tokko walitti qabaatan ammaa du'a. Farda tokko walitti qabaatan garuu hin dhabu. Uumamaan marrakkiftoonni akkasii. Haguma xiqqaa sabritaaf yoo nonni badaan si bitatee waa hele sitte helle rakkoo guddoon qabdu haga xiqqaa sabritaaf. Garuu lafti hin sochootu haga tiyyatu akkasumatti. Kanaafuu rakkoo yoo gara lafaatti si mudatte rakkoo jullatti rakkoo dheertu. Kanaaf amantiin maal godhe daangaa godhe. Siin namni achi achi waliin jaallatu. akka namni lama yoo waan akkasiisan gadhaabattu waan lafa lafa manaa haa taatu lafa oorruu haa taatu walitti qabaate wanni sun mirga isaa kennitu ka namni biraa ka inni hin feene gubbaan itti dabalamuu akka hin dandeenye ka inni mirga qabu ofirraa bitatee dhaabu kana jechuudha. Akkam faana duuba bittamanii mallaqaa الذي وقع عليه البيع إساو وللرابطة سنين شوف عادي فتاة ملك فكين لفا ولك أبدا من تك ولك أبدا من كان ديمي غرغور صاحبني كان كينا برا أرشيكم ديك دمان غرغور ديك دمان كان ورقا رقاتين بريفامي جرو abbaan haareenni bitate kun fidee sitti dhufee manni kun kiyyaa ba'ee taanatti si ollaa kan keessinis saahiba kan keessi walitti qabna naasii eeganaa siin jedhe kanas siin ta'in yoo suma kaatee kuma digdamman kaan nasii deebisaa manni kiyyaa kuma digdamman kee hoo fudhadhu galeessaan. بالثمن الذي وقع عليه البيع ملك إساء وللرابطة سنين الرابطة mirgan qabu inni abboo mana kana eega keessaa na baafte harree bite torbaan tokko dubbime tan oliiga dhoofe waa barreessaa baane guddoo yeroo baay'inarraa itti gubate kuma digdamaa miti kuma lamaan tokko jala naa buuse gaaree waa'ee dafka kiyyaa siin jechuu mirgan qabu mallaqa waan itti jarri lamaan walitti gurgurtee walirraa bitteen san sanuma qofaa deebisutti wanni achi achi takka yoo ammoo mallaqni isaa walii bitanii walii ittiin gurguran kun mallaqa dharaa tahe guyyaa dhara tahuun isaa ifa sii baate fakkeenyaaf amma irra walii galanii aboo mallaqni mana bifa kanaa kuma digdama akka namtichi hegersiin dinne kuma soddoma jennee xalayarra taa barreessinu ammoo kuma digdama naa kennidha fakkeenyaaf. namni kun kuma soddoma barreeffatee dhufe mana na bitate si jedhe hagamiin kuma soddoma aboo gatiin isaa kuma soddoma miti kuma digdama re'e akkamitti kuma soddomaan si gurguru beeytaa hagas kuma soddoma baasuun si jabaate gatiin kuma digdama hin beeyta haa taatu ammoo si waliin qootu hin barbaadu waa lama keessaa takka taate yookaan rakkattee kuma kuma soddomman san baaftee namtichi kana ofirraa dhoowwite akka inni si dhiisee goote yookaan kuma soddomman baasuu hin danda'u jettee sabre akka lachuttuu guyyaa dhugaan ifa sii baate isaan dhara dalaguun dhugaan ifa sii baate mirga qabda yoo ka duraan kennite inni si biraa dabarellee ta'e kuma kunyaan kan kee kaan bira dhaqxee barbaadatu mirga qabda yoo ka duraan inni si bira jiraatullee taate kuma digdamman isaanitti kennitee هو أبونا الرابع يشوني مرقة قبضة وهي شوف عنكن على الفور ده الدفتي أمت يقريتي وإن أخرها يوبو دتي هركس نمنتو مع القدرة أسو أمت قافتو مرقة أبو دندو مع القدرة عليها أمت قافتو أسو دندو يودو بتي هركسي بطلت شفعان سابد fakkeenyaaf jarri har'a waliin waa gurgurte abbaan haareenni sun dhufee manni kiyyaa beeytaa anasif dhufee callifte firraan dubbanne guyyaa sadii afuriin booda amma mana kaan asirraa bitaan har'a bahe jetteen wanni akkasiin jettu wanni yeroma dhageette san daftee yoo suma xalayaa barreeffatu iyyannoo tante yoo suma dhiheeffatu jechuudha. yoo harkifte hoo hintaatu hadiisa daciifa tokko ashufcatu ka xalli ilciqaali shufcaan akka hidhaa shakaallii gaalaati orman gaalaa yokkana shakaalanii ga ciibsan yeromati irraa higte lafaa utaala akkas jedhe yoo sumatin utaalu yoo yoos utaaluu baatte si harkaa badii jechuu isaati yoo egaa yoos wanni si utaalchisaa wanni yoo si dubbachiisaa yoo rakkoon dubbatuu si dhoowwe yoo jiraatte rakkoon dandeessu ni baafti. Fakkeenyaaf jiraatu yoo baaftee imala jiraate. Furtee ji'a jahaan booda dhufte yoo suma siif haara waati. Yoo suma qabatu dandeessa waati. وإذا تزوج يوفود امرأة انتلو تكنكاهته على شخص قود lafa tana keessaa qabuun talooni kaa'ate. Akadahu ni fudhata ashafiicu namni waa hela isaa sun irraa fudhataa jedhe waan san bimahrin misli mahrii fakkaa fakkii isiitiin irraa fudhata. Kun maal jechuuma fakkeenyaaf? Mana kana walitti qabdansiif namni tokko. Namtichi isin mana walitti qabdan kaantu talofu fuunan maharii isii maal godheef qooda ammana san keessaa qabu san qooda kiyya san maharii sii godhe jedhe kana barreeffatteen taloo waraqaasitti dhufteen har'arraa jala qabi namni waa hela keetii ka mana kan si wajjiin qabu ana kiraa waan jalaa ji'aan argannu addaan qoodamnaa beekeessa sitti daraka maal beeyta abaluu mana si walit qabdan santu na fuudhe mehrii ammoo mahrii kiyya qooda as keessaa qabu kana naa godhe jette yoos maal mirga qabdame maal goota nikaani kun baaxile jenna ki'o nikaani karaa nagaatiin hidhan mallaqa deebiftaaf jenna mallaqni hin jiru mahari akkam gootee deebiftame akka ati deebiftu jedhe mahralmiti mahralmiti jechuun akkasii ee koottume jaarolee keessan naa yaamte jaarolee isaanii olin yaamtee intala tana dubri isaanii mahriin dubra isaanii hagam obboleettiin isiita duraa hagami hagas itti aantu hoo hagas haati isii hoo hagas adaadan isii hoo hagas hunda laaltee gandi isaanii jiddugaleessi hagamta haalaalan gariin dhibba tokko gariin dhibba shan gariin dhibba jaha gariin dhibba torba gariin kuma jiddugaleessi dhibba shan ta'e fakkeenya dhibba shanii kan kaasha fuutee hoo'u mahariin kan keeka inni siin jedhe sun kana dhibba shanii kana fudhadhu nagaa jettaan yoo feete gatiin manaa sanii ol fagoo haa taatu mehril misli maan fudhattaati وإن كان يوته الشفعاء والروا ولقبكن جماعة توتة تهنم تقوم إنما لمامتي أتشي أوليوتان استحقوها شفعا كان حق قدة على قدر الأملاك حق هورين إساني هم إساني جيتون مرقى قدة فكين نفهوري كان نما كتن ولقب نما كتن tokko harka dhibbarraa shantama qaba. Tokko harka dhibbarraa kudhan qaba. Tokko harka dhibbarraa shan qaba. Kuwwan ammoo achii gadi harka dhibbiqqaa qaban fakkeenyaaf. Waa duuba shuf'aan argamte. Namuu qooda humna isaa barsentii harka dhibbarraa hagam qabaa isaa saniin laallee qooda kanarra waa haqa godhataa jechuu isaati. haganatti waa'ee shuf'aarra dabre waa'ee qiraadatti seene qiraada jechuun ikwaanii mudaaraba leeni jedhamti wanni kun maal namni banii aadam tokko horii qaba tokko immoo sammuu qaba tokko humna qaba tokko yeroo qaba tokko immoo hundaa wal fida qaba tokkommoo hundaa wal bira dhaqa akka duuba namni tokko qabu waan kun qaburraa fayyadachuu dandayuuf shari'aan maal goote baaba kana keessa qiraada jedhamti yookaan mudaaraba qiraada jechuun namni tokko ka horii qabu nama horii hin qabne tokkotti horii fi kana kennee aboodeeniinuu daldali jechuun yeroo qabda. daldalas ni beekta magaalaa ni beekta horii dhaba dhassiteechise horii kiyyi kana kuma digdamman kana fuudhii deemi magaalaa biyya keessa socho'i nu daldalin faa'idaan achi jalaa argamtu nu lamaan jidduu jirti jidduu jirtii kana gaa yoo fete wal irra yoo fete akka dhibbarraa saddeettanni kan keeti ani gamoo keessaa qabaara salmaan horii kiyyaas ilaanarraa hin badu faayidaan achi jira argamtu ammoo harka digdamarraa dhibbarraa digdama jechuu dandeessan dhibbarraa shantama jechuu dandeessan wooma irra walii galtan rakkoon qabu garuu gama tokko horiin dhufee gama tokko humni dhufuun mudaarabaa jedhamte qiraada leeysa walil qiraad jedhe qiraadni arbaacatu shuruuxi sharxi afur qaba an yakuuna dura tahu على نبض كاش ملك كل قته من الدراهم والدنانير درهم في دينار ملك زمن سنجس ملك مرته ملك أنتهي من شرت مضاربة بقول كان هم مشبكة تجيرا abo meeshaan kun shaqaxa kana fuudhi shaqaxa kanaan nuu daldali faayidaa as jalaa argamtu gargar qoodamne sin jechuu danda'a. Ooluu bahee fakkeenya midhaan iddoo Aboo midhaan kintaala digdamaa kana fuudhi nuu daldaliini faayidaa jalaa argamnu gargar qoodamne sin jechuu danda'a. Maaliif hin dandeenye waan hin wanni kun waan olka'a waan gabbu'a hagir morome dhufu wal dhabbi akka moromeef wal dhabbiin hin dhufneef shari'aan huloo tana ammuma hidha hidhaan yeroo si kennu fakkeenna intaala tokko birii dhibbaan hasabee si kennin intaala digdama dhibbaan hasabee si kennu kuma lama ta'a kuma lamaan kanaan hoo daldalisi jedhu kuma lamaan kun immoo mallaqaa miti midhaan midhaan kun achirraa gabbu'anii sagaltama sagaltama ta'an fakkeenya. Yeroo ati silaa asii deemte, imala deemte, rakkatte, cinqamtee magaalaa fagoo ta'an geettu. Kan baniin midhaan gargaarsaa alaa dhufanii kunoo magaalatti jiganii midhaan lafa kufan. Ka duraan dhibbaan hassaman kun sagaltama ta'an. مال لك ساعتين به أبار رأس المال لك يكو ملامة هركاك أبدا سنجد إيسي لتحسن ملك نكون أموكو ملامة متي أم وما تقوف دبا سقل الدهني دبا تقوف أنا مالين كساعتين لو كان أمو فعلا تهم دبا سيحسن بفكين لك دبا osoo ati mallaqa midhaan kaan hin fa'in guyyaa lama osoo ati konkolaatoo midhaan kanatti faatu barbaadu jirtu midhaan kun kambanii wayii ka midhaan bitu biyya seenee midhaan ol ka'an dhibbaaf digdama ta'e intaala tokko fakkeenna yeroo ati dhuftee baantuyyuu dhibbaaf digdama ga'e maalirratti faayida maalirra faayidaa argattee beektu waa tokko hin dalagne kan sochoone bakkaan sochoofne bakka haruma duraanii kan keessa jira wanni ati digdama irratti argatte kun hin jiru kana didda maaliif diddibeeyta egar abbaan hin beeka waan kana ati kuma lamaan asalmaalii kan keettaanii asalmaalii kiyya kuma lamaa miti kuma lamaa miti dhibba lamattu kuma lamaaf dhibba lama maal dhibba lama eegatamii fidde digdama digdama dooreyaa digdama kaan jala kaan isin jedha garamitti sun osoo ati bakaara kee keessaan sochootin gadiin ol hin kaane isin jedha moromee dhufte wal dhabbii dhufte rakkoo dhufte kana mamaa dhufte qarshima yeroo duraatu yoo fuudhe kuma lamaan kana oo daldalu yoo isin jedhe qulqullu waan rakkoo qabaatii waan moromee fidaatii kanaaf duuba maal jedhan mallaqaan ta'u أما اللي إخواني ملك اسم كاشته أمتي وأنا كأنا ملك سكن وانجير أردو فولدرت كأن سكن وهدو ملك أسن إنه دلدل يتوني دل أما دي تكنو وان فولدرة تكنو جرا تومتي وان أمت أن سكن لجيته وان أمت an kenne jette saniin hoo jettee saniin saniin daldala yookaan liqii achirraa qabu liqii achirraa qabu kuma digdamman kaane achirraa qabu kan beekame ee duraanuu kuma digdamman kaane argachuu danda'a kuma digdamman kaane beekame ee kuma digdamman kaane abudin nu daldali faa'idaa harka dhibbarraa shantamni kan keessu shantamni kiyya dan nu daldal jettan digdamman kan jiraa nu dhabaaf baasuu dhabuun amma isaa argatan shan deebaa jira ammoo yookaan kuma digdama kaanaa bala biraa qabuun beekame ee deemiirraa fuudhi saniin nu daldal jechuu wanni tahaa maal هو ملكه مضاربات وأن يأذن إذني رب المال نمني أبان هريكن إذني قد للعامل كهجة كنا في التصرف هريكنا سوسو itti dalagu mutlaqan hidha kalkee hoo dalage akka siteetti kana godhuu dandeettu akkas godhuu dandeettu mana buluu dandeettu gabasiisuu dandeettu kana keessa yaa'uu dandeettu nama akkanaa waliin deemuu dandeettu bakkina akkanaatti yaabbatuu dandeettu keefi banaa goote وأن يأذن إذني قدوفي رب المال نبيج أبان هرئيكم للعامل كهجة كان في التصرف أكثر من لك أكثر أو فيما لا ينقطع وجوده غالي جوكا وان الدمنان بد دبم وانا كنا كنا فكيف غم دلدلة ديني ودلدلة دلدلة ديني والكسار ديري لمو الكسار كيف غم لك إجازة لو فتين من يعلى بريدة إجارة سليم دلدلة من يعلى كسارة لما أكي جارت إني فوجي تتعد من يعلى كسارة mana barumsaa haran qabu wanda kanaafu waan gadhaabata waan namni beekamee waan ammoo zamana garii ol ka'ee zamana garii gabbu'a kana seensise mallaqa kanaa sanarraa eegeessanii waan nama kasaasisu nurraa eege jechuun ni gadhaa jedha. وأن يشترط له جزءا معلوما من الرزق وأن يشترط إسا شرطي وإي جزءا معلوما بكمت من الرزق مؤرى فإدرى الذي كم توتك إسا بكاتا wagga an kuma tokko sii kenna jechuun haraama. Jireenyi nu daldali wagga an kuma shan sii kenna jechuun laqa lakkoofsa haga tokko maqaa dha'uun haraama. Haga fedhe haa guddatu haga fedhe haa xiqqaatu maqaa dha'uun haraama. Maaliif haga argattu hin beeku. Yoo feete haga sanii ol fagoo argattee inni kasaa. Yoo feete waa takkalee dhabdee ati kasaa. maqaa dhawuu miti parsentiin harka dhibbarraa hagatti mallaqa lakkoofsa maqaa dhawuu haraam yoo akka gaarii dalagde kuma digdama dura sii kennee eega sii harka dhibbarraa sharra malee argatte haraam kuma digdamaa san haraam harka dhibbarraa hagamii وألا يقدر بمدة وألا يقدر hidhuu dhabu mi muddati yaa'utti yeroo ol hidhuun haraam amma daldalli kun amma baay'eetti keessatti biyyoota South Afrikaa ijoolleen keenya achi daldalan bakka sana dogoggora qabu. Dogoggorri isaan qaban maal namni tokko horii qabu humna qaba yeroo qaba tokko immoo horii harkaa qaba. Suuqii walitti kireessanii fakkeenyaaf kanama lamaan kanaati walitti banan hojiin eegan waggaa tokko hojiin akkasiin deemuu qaba biyya dhini fakkeenya sharxii fira sharxii bitaa hin abbaa yeroo fedhe keessaa bahuu hin sharxii walirra taa'uun haraam waggaa waggaa sadii fakkisan irraa socho'uu hin dandeessu hassabullee hin dandeenye waggaa sadiin booda hassannaan haraam guyyaa ishii fedhetti jara lamaan keessaa ka fedhe dhaabuu ni dandayaa wama guyyaa san jira samu maal jedhe duuba walaa damaana in baasu jedhe ala alcaamili ka hojjatu kun yoo horiin kun bade badee baas hin jennuun illaa bicudwaani yoo inni balleessu malee yoo badiini qabaat malee horii dhadhameef suuqin gubatteef koottaa achi baasechuun haraam وإذا حصل يو أرقمي ربح وخسران جبل الخسران بالربح وإذا حصل يو أرقمي ربح فائدان وخسران خسارا لي يو أرقمتي حقتك فائداني حقتك خسارا جبرني إربما الخسران خسارا كنت بالربح مو اكل الامه كينا ما بيدوان ايغا وقاد ولا كغاري فايدني كما فودن كبيره دبل يكون صدمت وقاد كانوا مو خسار ثاني كم تبدل كسار كما لام جرى كان لما ولي البني faa'idaa hagam kasaarre kuma saddeet kasaarre kuma saddeettan kana dura ka faa'idaa kuma kunyanii faa'idaa sanirraa kuma saddeet kune erbina dura kana kun erbame suusan nyaati jedhe maal safere kuma lama faa'ida kuma lamaan kana كده في الأمر إن شاء الله بس نكون رب إليه وبس نتجاهل بس تجاهله الله سبحانه وتعالى